day people you're welcome back to our youtube channel please do not forget to like and subscribe to this channel in fact eh, just share the video already my people abike jagaban in town again with Ooni of Ife ha it seems Ooni of Ife no dey learn at all in fact eh, after this six wife problem up and down Ooni of Ife still they see this babe in fact eh, Not be smart thing they happen don't call meeting on top on your FIFA head like this because you are asking everybody to leave the palace and you they go carry abike jagaban come so where you want carry abike jagaban put abi you you they go beg queen naomi to come back queen naomi still there though. we still dey beg everybody is begging in fact eh, the whole of nigeria is begging queen naomi to come back because of onion FIFA and because of their son and all you see they see this abike jagaban abike jagaban don't scatter everywhere for the palace So, oh. in fact she says she won't come stay inside the palace since they have refused to give her dates she don't choose dates for herself so they must marry her <laughs> or while I go bust inside palace or nobody go enter the palace again my people pipo not be small tin imagine person will be the beg since how the person go dey feel seeing all these things for the internet say honey of ife wey don beg beg tire say im e don change say all the wives wives wey he marry na because of wetin ifa chief priest and im e papa talk like no be from im e mind which we know wey we know well well say honey of ife has been seeing these women even before queen naomi and some during queen naomi even introduced some to her as friends business partners before we know dates and marriage and everything don dey roll in like that. it's just funny and weird to see say Oni of still seeing this lady for real because which day yeah Oni cry out saying he's tired, things are not moving the way things are supposed to move. Like he just be like say everybody gets everything to say like something to say about him he just the one corner like saying na him be the small pikin inside the palace like he's even afraid of coming out of his own chamber because of wetin dey happen because of the six wives is it that somebody is fighting today because of uh, parking lot or another person they fight because of door or somebody they fight because of attention and the rest after asking everybody to come out so all he decide to invite abike jagaban in. So now Abike Jagaban be the only side chick where we know for now. Hmm, Abike Jaga, Yes, so the only side chick where we know for now. After all, need on wife, all the remaining side chick. Oh yes, remaining like like the bad most we say Miriam. Miriam, uh, our Olori, our first Olori, Yeyeluwa by force, not be smarting. Say Miriam snatch on your Ife from Can you imagine? Can you imagine someone else's husband? Side chicks, you know, they, they pass a whole king, they pass king around up and down like that. In fact, they not be small. They can't be a don't see something for this life. Can't be a don't see what he put himself. In fact, Eh, my people do you remember that even this ashley ashley where we they carry up and down since how many days come so ashley self eh follow contribute to all this nonsense where they happen for the palace ashley now better certified side chick before in fact eh even after don't marry her she says she know they go she know they give anybody breathing space which was one of the reason why oni ordered everybody out of the palace because ashley and mariam they won't cause another thing inside the palace because of yellow position. Guess what? Queen Naomi has refused to remove the title from her Instagram page. She has refused to return bid and she says she be prophetess. She know they do I do anything with concerning uh, juju. Yet, yet she never return anything. be there with her title there with her even she see the answer ogunwusi and Miriam, they enter markets. every time they tell people say she's the new Yeyelua, so everybody should respect her after they don't sanction her for that one many times many times ashley don't come back from uk can't continue the fight though every bad child have their own good days sha yes o oh, na be ashley own oh. even though we don vex for ashley tire we still like her for some things wey be say she don do wey we say we we dey hear for uh, back since say she don do but she don let us know say all these things she was doing was for herself because e be like say she don see the future e be like say she know say Ooni of Ife go make this mistake when he makes so so she don't dey use that one they prepare herself they set set road for herself since e be like say she wait till they happen Self not be now matter again all those sacrifice wey she they carry all those uh, blood wey she they jump calabash up and down all those things wey she they do say she they do and for queen naomi say make queen naomi dey carry title she go dey do the work she they use am dey sample herself say she can do it better than Queen Naomi. Queen Naomi never ever ever followed them enter the shrine any day because of her uh, uh, religion she says she no go fit and because she be prophetess but she dey answer the the title she carry the title for head but yet she no dey fit uh, do any of those works if they say okay time don reach you oh, they won't carry sacrifice o oh, you no go see and actually, they do all those things so actually, don't make us know say all these things which she dey do since she no just dey do am for person she dey do am because of the future we don't come now because now when eh, future sef does scatter <laughs> future does scatter don't uh, uh, drag one go one side, she herself dragging on the other side. In fact, eh, the major people giving on your a problem in that palace right now is Miriam and Ashley. Yeah, so one minute Ashley's in UK, the next minute she did somewhere inside the palace. They scatter things. They they they drag position with um, Miriam, even telling Miriam to her face, say she no deserve what she did. Say she used money marry the king. In fact, eh, no be small thing she come dey even dey tell am say shey you think say we no know wetin dey happen for di palace all di dss kinikan kinikan wey she take dey parade di palace since we know wetin dey happen and di money wey she dey spend on di king wey she use take marry di king sef <laughs> her ex-husband is dragging her for it na money wey she and her ex-husband suppose to use take work she come carry dis money run take go marry oni of ife but why many people marry on your Ife for one reason or the other but Mariam own I be the one wey be say I never really really understand till tomorrow she has money her parents her family get money like okay maybe she dey find fame but the way she got dey get am na no be the way and Ashley Ashley see dey drag uh, alpha female dey drag uh, eh, uh, eh, Ile-Ife first daughter abi ife daughter of the soil and the rest Now that one sef she said dey tension eh, maryam becos maryam no wan even here, knowing dat eh, ashley na daughter of di soul true true dey make her they they fear the para because she know say if they really say me, they judge this matter justly May they judge am like true true ashley now im get dat position Which she did. aside of her being daughter of ile she is also like she also met the king before all of them in fact she got to the palace before them if una they see pictures and old videos of queen naomi just they look the background ashley is always somewhere in the background she they always if she sit down here if uh, naomi sit down near kabiyesi for one side ashley dey the left hand side of K B A C, Yes, so from business partner to uh, husband and wife. The one can't even vex actually slippers now because they they not carry a go number four. Hey, hey, hey. Fourth wife oh. with all her potentials, all her uh, carry sacrifice, everything. So all these things na I, Miriam, they fear. Hmm. That one never finish for ground. Abike Jagajaga not show. in fact eh, the problem not come dey finish this uh, uh, matter this uh, our palace matter we need to open open in fact eh, do better movie for am open better tv for am May we name am keeping up with the palace drama omo not be smarting. anyways my people na the gist be that make sure not forget to like this video and subscribe to this channel yes so i'll see you in my next video bye